Iyi mwumva ni radiyo ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. N'umunsi turi itariki imwe z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira kandi no kuri facebook live aderesi yacu ni voa radiyo yacu mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri studio ya washington dc muri kumwe na oheani tanga ishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese ntitwigeze tumenyeshwa urubanza ntituzi iyo byahereye twaherutse dutanga ibirego kuko gushika ubu nta na kimwe tu akamaramaza birateye agahinda n'isoni kuri kuru nk'iyo ishikiriza urubanza bene kuruburana batari bo uyu ni pierre celestin ndikumana arongoye abashingamateka batowe mu runani amizero y'abarundi inyuma y'aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu cy'u burundi ishize ahabona ibiharuro ntabanduka vyavuye mu matora ya referendumu turabe mu bintu vy'imanza hose iyo umuntu atsinzwe ntaca avuga ubwo nyene ngo ndatsinzwe arabanza akagenda akiyumvira ico gituma aca avuga ngo ndunguruza ica mbere nobahanura nuko bokumva ico arico demokarasi demokarasi si ukuvuga ko bose bategerezwa kuvuga co kimwe uyu nawe ni evariste ndayishimiye arongoye umugambwe sendedefdd uri ku butegetsi mu burundi ahanura abari bafise agahigihigi gushira aho intahe yashize iyo nkuru hamwe n'iyindi yerekeye ababuranira umunyepolitike madame victoire ingabire mu rwanda basaba umushikiranganji w'ubutungane gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu mu mpera z'umwaka uheze izo nkuru zose turazibafitiye tubahaye ikaze mu biganiro byacu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyane turahera muri kongo bitekanijwe ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres agendera repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kwezi kw'indwi kuri mbere iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa kane john umuserukizi wiwe adasanzwe ikinshasa leila zeruguyi yatangaje ko bariko barakora ibishoboka kugira Guterres ashobore kuza muri Kongo mu kwezi kw'indwi atangaza ko ata bibazo bihari ku vyerekeye urugendo rwiwe muri ico gihugu ariko ico azoba agiye gukora nticatangajwe inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yahaye igihugu cya sudani y'ubumanuko ku kwezi kumwe gusa kizobe cyahagaritse intambara kandi hasinywe n'amasezerano y'amahoro atari uko kikazoca kibuzwa kugura ibigwanisho kandi n'abategetsi bacu batandatu bagafatirwa ibihano by'ubutunzi iyo nama yakoranye ejo ku munsi wa kane yasabye umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterese kuzogaruka muri ako kanama ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu kuraba ashikirize ingene vyifashe intambara hagati y'amoko yatanguye muri sudani y'epfo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu hagati y'abasirikare bayoboka perezida salvakire hamwe n'abashigikiye uwahoze ari cegera ciwe riek mashar ibihugu vya ibihumbi by'abanyagihugu barishwe abandi barenga umuriyoni barata ingo zabo baromoka igisata cawo nikijejwe gutanga imfasha imfungurwa pam gisaba amakungu gufasha ibihumbi amajana by'abanyesomaliya basinzikajwe n'imvura nyinshi maze igihe kitari gito igwa muri ico gihugu iyo mvura yatanguye mu kwezi guheze yateye imyuzure y'amazi yononye ibitari bike mu bice byo hagati no mu buraruko bwa somaliya ni mu gihe ico gihugu cari kimaze imyaka ishika kuri cumi kibangamiwe n'uruzuba uruzuba rw'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe rwishe abanyagihugu bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo itandatu abantu icenda barimwo abana babiri barakomeretse igihe abapolisi ba croatia bacungera imbibe barasiye imodoka yarimwo abimukira batagira ivyangombwa yari yanse guhagarara hare jo ku munsi wa kane igipolisi cashikirije ko casanze abantu mirongo ibiri n'icenda muri iyo modoka inyuma yaho irenganiye urubibe ivuye muri bosnia umushoferi yaciye ahungira mu biti mw'ishamba aracarondegwa nk'uko igipolisi kivuga igipolisi kivuga kandi ko benshi muri abo bantu bava muri afghanistan hamwe na iraki abasirikare ba afghanistan b'inserukarukambye barinjiye mu mabohero abiri y'abatalibani ejo ku munsi wa kane mu bumanuko bwa afghanistan babohoza imbohe zirenga ijana zirimwo abagore bari bafashwe n'abatalibani ibyo byatangajwe na generale muhammad radumaneshe avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa afghanistan abategetsi ariko ntibatanze insiguro ku catumye abo basivile bafatwa n'abatalibani general radmanesh yavuze ko amatohoza yatanguye kugira bamenye ivyo abo banyagihugu bagirizwa nawe perezida w'ubufaransa emmanuel macron yabwiye mugenzi we wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ejo ku munsi wa kane ko amatagisi yashinzwe ku vyuma vya asiye na aluminium biva mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya ari ingingo itekubiri n'amategeko kandi uburaya bugiye nabwo gufata ingingo zo kwihora ivyo vyashyikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Elize Ipari mu Bufaransa ibyo biganiro kuri telefoni hagati y'abo baperezida babiri byabaye nyuma y'aho leta z'ubumwe za Amerika zitangarije ko amatagisi kuri ibyo vyuma ashobora gutangura gutozwa kuri uyu wa gatanu ku bizoba bivuye mu Burayi Canada hamwe na Mexique Macron yabwiye Trump ko iyo ngingo ari kosa rikomeye kuko bishobora kuzogirira ingaruka mbi bose harimo na leta zunze ubumwe za Amerika.
urakoze Louise ku makuru udushikirije ubu nawe ni umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro mu gihugu cy'u Burundi yaraye ishize ahabona ibiharuro ntabanduka byavuye mu matora yo guhakana no kwemeza ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe iyo sentare yemeje ko ego yatsinze ku bice birenga mirongo indwi ku ijana oya nayo ironka ibice cumi n'icyenda birenga ku ijana charles ndagijimana arongoye iyo sentare yavuze ko ibirego by'urunani amizero y'abarundi basanze bitagira ifatiro byinshi kuri iyi nkuru mugenzi wacu harimo nzimana arabidushikiriza charles ndagijimana arongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro by'uburundi amaze kwemeza ko iyo sentare yasanze utunenge twabonetse mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye tudashobora gutuma ibiharuro mfata kibanza y'ibyavuye muri ayo matora byashikirijwe n'umugwi ujeje gutegura amatora seni bihinduka yaciye anashikiriza ko iyo sentare yasanze ibirego by'urunani amizero y'abarundi byavuga ibitagenda neza muri ayo matora bidafashe uyarongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaciye ashikiriza ibiharuro nabanduka byavuye mu matora aho naho yiyemeje ko ego yatsinze ku bice birenga mirongo irindwi ku ijana by'abatoye le nombre de burundais qui ont exprimé positivement le suffrage sur, la, sur le projet de constitution abarundi bemeje ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ni miliyoni zitatu ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu n'icenda n'amajana ane mirongo icenda na batatu ni ukuvuga ko bangana n'ibice mirongo irindwi na bitatu n'ibice mirongo ibiri na bine ku ijana mu gihe abahakanye iryo bwirizwa rihinyanyuye ari ibihumbi amajana munani na mirongo umunani n'umunani n'amajana atanu na mirongo itandatu na kane ni ukuvuga ko bangana n'ibice cumi n'icenda icyenda n'ibice mirongo itatu n'indwi ku ijana amajwi y'abanyfa gusa angana n'ibice bine n'ibice cumi ku ijana mu gihe amajwi atana hamwe aharugwa angana n'ibice bitatu n'ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana umunani amizero y'abarundi bo bavuga ko batangajwe n'iyo ngingo kuko iyo sentare itigeze ibamenyesha ingingo ku birego bari bayishikirije ku bijanye n'amakosa yibonekeje mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani petero celestin ndikumana arongoye abashinga amateka batowe mu runana mizero y'abarundi ariwe yashikirije ibirego iyo sentare yabwiye ijwi rya amerika ko kubona iyo sentare ishikiriza ibiharuro ntabanduka ari akamaramaza ku butungane twebwe twayitwaye mugabo ntitwigeze tumenyesha urubanza ntituzi iyo byahereye twaheretse dutanga ibirego twagiye twumva ahubwo ngo rwamenyeshejwe abandi bantu batitwaye kuko twebwe ntibigeze batubari turumva rero ko ibyo ataca umuntu yoronka avuga ubu tuzobanza tubone urwo rubanza twaciriwe hama dushobore kugira icyo tuvuze kuko gushika ubu nta na kimwe tuzi ni akamaramaza birateye agahinda n'isoni kuri kuru nk'iyo ushyikiriza urubanza bene kuruburana batari bo bagize ariko bavuga yuko ibirego byanyu basanze ngo bidafashe ibyo ubusanga bidafashe kandi icyo babyize koko twebwe twumvise ari mwe mu bitubariye tutazi iyo urubanza rugeze bacarindiriye ko babitwibwirira kuko ntibaradushikiriza urubanza mu mugambwe sende david uri ku butegetsi bo barashima bagakeza abarundi kuko ibyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ry'uburundi yashikirije bishimishije varisito ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe ahanura abari bafise agahigihigi gushiraho intahe yashize zurabe mu bintu by'imanza hose iyo umuntu atsinzwe ntaca avuga ubwo nyene ngo ndatsinzwe arabanza akagenda akiyumvira cyo gituma aca avuga ngo ndunguruza icambere no bahanura nuko bokumva icaco demokrasi demokrasi si kuvuga ko bose bategerezwa kuvuga co kimwe demokrasi ahubwo no guhuza ivyiyumviro vyose hanyuma abantu bakaja gutoramwo iciyumviro kirashe kurusha ibindi naho rero wewe uba wazanye iciyumviro ciwawe ugatahuka adatahukanye ca ciyumviro cawe igikuru muri demokrasi nuko umwe wese aronka umwanya wo kugira ico avuga ku ngingo zose ziba ziriko zifatirwa igihugu nobahanura ko bokumva iyo ngendo ya demokrasi hanyuma bakumva ko ibwirizwa shingiro rishasha rije ari bwirizwa shingiro ryabo bose kuko ubu ntirikiri iry'abatoyego canke oya nibwirizwa shingiro ry'abarundi bose sura ntare yubahiriza ibwirizwa shingiro naho yashikirije ibiharuro nabanduka mu runani amizero y'abarundi bo bemeza ko batemera ivyo vyashikirijwe naho ingingo y'iyo sentare itunguruzwa inyuma y'iyo ngingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yashinzwe hashashe abacamanza indwi bagize iyo sentare n'umwanditsi w'imanza hasigaye ko umukuru w'igihugu c'uburundi ayishirako umukono kugira ibwirizwa shingiro rihinyanyuye tangure gushirwa mu ngiro ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika
banywanyi namwe bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu mu ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mu burundi tuje muri tanzania abunganira umunyepolitiki madame victoire ingabire amaze imyaka umunani afungiwe mu rwanda barasaba ko yorekugwa mu ikete bandikiye umushikiranganji w'ubutungane w'icyo gihugu bamusaba gushyira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare ya afurika hijejwe gateka kazina muntu mu mpera z'umwaka uheze zimwe mu ngingo z'urwo rubanza zivuga ko ubwigenge bwa ingabire bwahonyanzwe pierre clavin yo nkuru yarusha arabidushikiriza abunganira umunyepolitike madamu victoire ingabire babwiye umushikiranganji w'ubutungane johnson businge mu ikete bamwandikiye ko harengeranye ko ashira mu ngiro ibiri mu rubanza rwaciwe na sentare ya afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu ubwo nabwo ni urwaciwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze leta y'u rwanda yari yahawe amezi atandatu kugira ngo irushire mu ngiro ingingo zibiri zonyine muri urwo rubanza nizo umucamanza yari yavuze ko zahonyanzwe mu ifungwa rya victoire ingabire senari yemeje ko uwo mukenyezi w'umunyepolitike atahawe uburenganzira bwo kuronka abamuburanira mu mwidegemvyo sentare yatangaje kandi ko u rwanda rwahonyanze ubwigenge bwiwe bwo gushikiriza ivyiyumviro aho sentare yavuze ko uwo mufasoni avuga ko atwara umugambwe fdu inkingi utaremerwa n'amategeko amajambo yose ashikiriza adakwiye gufatwa nk'icaha kuko ari umunyepolitike kandi atavuga rumwe na leta gusa sentare yongeye koko hari amajambo adakwiye gukinishwa kubera ibihe vy'ihonyabwoko igihugu caciyemwo ku izina ry'abo banyamategeko baburanira ingabire metre caroline bushman yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro urwo rubanza ingabire akwiye kurekugwa yamara iyo sentare ya afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu mu ngingo yayo yatangaje ko atabubasha ifise bwo gutegeka irekugwa ry'uwo munyepolitike yamara umucamanza elhage guse yarusomye yavuze ko iyo sentare tubabere ntambamye u rwanda hamwe ubona ko bibereye ko ingabire arekugwa amategeko abiri yatumye ingabire afatwa agafungwa uwo mwunganira metere gatera gashabana yari yasabye ko yofutwa ufite ni amategeko yerekeranye na na minimizasiyo ya jenoside n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko kandi hakaba n'iriya na buriya burenganzira bwa liberite d'expression ntabwo aba ari afite atekanye bihagije kugira ngo yiregure ubutwara sentare yubahiriza agateka ka zina muntu metre sylvain ore aremeza ko ishigwa mu ngiro ry'ingingo zifatwa n'iyo sentare ari ikibazo kitoroshe ati amategeko avuga ko ingingo z'isentare zibwirizwa gushigwa mu ngiro zose ubwo nyene ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze ati gusa inama shikiranganje ubumwe bwa afurika nibwirizwa kubikurikirana ati ahandi naho amashami yigenga nibo bagondoza amaleta gushira mu ngiro izo ngingo ati ikindi ni uko umuryango umwe bwa afurika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'iyi sentare nubwo u rwanda atacu rurashikiriza kuri urwo rwandiko umunyamabanga wa leta ashinzwe imigenderanire yagize ica bivuga ko ku rubuga rw'iyo rwa twitter ambasaderi olivier nduhungirehe yatangaje ko u rwanda rutazigera rushira mu ngiro na rimwe urubanza rwaciwe n'iyo sentare rwerekeye victoire ingabire nduhungirehe yavuze ko icyo gihugu cyamaze gusinyura amasezerano aho uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga kwitura iyo sentare kubera ko ihe ijambo abagifise ingengabitekerezo ya jenoside yongeye ati hari n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta amashami yigenga yo mu za buraya ndetse n'abakirondegwa kubera ibyaha by'ihonyabwoko bakoresha iyo sentare ku mvo za politike madamu victoire ingabire ubu amaze imyaka irenga umunani afunzwe yagiriwe n'ibyaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha kugumura abanyagihugu n'ingengabitekerezo ya jenoside ivyo vyamuviriyemo gufungwa imyaka cumi n'itanu pierre claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika urakoze pierre claver kuri iyo nkuru
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
mu gitondo cejo ku munsi wa kane ikigo cy'igihugu cy'u rwanda kijejwe amakori rra cyazindukiye mu gikorwa cyo gufungira abacuruzi badakoresha neza imashini zitanga inyemezabuguzi abacuruzi cumi n'umwe nibo batanguriwe ko bishuzwa na rra amafaranga arenga miliyoni icumi ibindi kuri inkuru mugenzi wacu asumta kaboyi arabidushikiriza abacuruzi cumi n'umwe nibo bafungiwe ubucuruzi bwabo muri iki gitondo ni igikorwa cyarimo abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro polisi y'igihugu ndetse cyakurikiranywe n'itangazamakuru abakozi ba rwanda revenu bageraga ku iduka bagasaba ba nyiraryo ko basubiza ibicuruzwa mu nzu bagahita bafunga iduka ku muryango w'iduka bahitaga bashyiraho itangazo rivuga ngo hano hafunzwe n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kubera kudatanga fagitire za ibm iki gikorwa cyatangirijwe mu isoko rinini ryubatse mu mujyi wa kigali rwagati mu gihe cyakorwaga ubucuruzi bwasaga n'ubwahagaze akababaro kari kenshi ku bakozi basanzwe bakora imirimo iciriritse mu isoko rya nyarugenge kubo bita abakarani bemeza ko aho bakuraga icyo bararira bahafunze hari abakorera nk'uyu mukire bamukorera mu muryango hari n'abandi bakorera mu muhanda nyine baza bagapakurura binjiza mu nzu urumva rero bamukingiye bya bindi byinjira ntibyakinjira n'ibisohoka ntibyasohoka ubwo niba namukoreraga nkaza ngasanga bahakinze ubwo nataha se turagura ya mafaranga ko bakayaduhaye mu bafungiye murajya ahandi batafunze reka da ahandi batafunze nabo bari gutitira ko nabo muri bujyeyo nibura n'ejo umuntu ubu yari yariwe se ibyariye ejo biririrwa mu nda binararemo ubu ni ukubwirirwa ba nyir'amaduka yafunzwe ntibakunze kugira icyo batangaza benshi bagaragazaga akababaro ku buryo hari n'abasutse amarira imbere y'abakozi ba rwanda revenue authority uwemeye kuvugana n'itangazamakuru yatangaje ko igikorwa cyo kubafungira cyabatunguye biratunguranye byo kandi birababaje ntabwo tubyishimiye pe n'undi wese wabyumva ntabwo byamunezeza nk'uko nawe byakubaho ntibikunezeza buri wese nyine akwiye gusobanurirwa ikigendewe dufungirwa kugira nawe atazakigwamo bakamufungira igihombo bibateza cyaba kingana gute ubu ngubu ni kinini cyane ntabwo nabasha kumenya uko uko cya nakivuga ubuzima ntabwo nyine urumva ntabwo buzaba burimo kugenda neza muri iyo minsi ariko batubwiye ko ni- ni- nituramuka twujuje ibyo batubwiye kuzuza cyangwa kuzajya kuri rwanda reveni ku cyicaro cyabo kubisobanura bashobora kudufungurira mbere y'iyo minsi rwanda reveni ivuga ko abacuruzi muri iki gihe basa nk'abiraye kuko basigaye bacibwa amande make ugereranyije n'ayo bacibwaga mbere mu minsi ishize umucuruzi utaratangaga inyemezabuguzi ya ibm mashine yacibwaga miliyoni eshanu icumi kugeza kuri makumyabiri bitewe n'ibyo acuruza nyuma y'uko abacuruzi bagaragaje ko benshi bafunze imiryango kubera ayo mande ubu itegeko ryarahindutse nk'uko twabisobanuriwe na bwana emimbera muhuzabikorwa wa ibm mashine iyo umuntu adatanze inyemezabuguzi ya ibm ukabona iyo nyemezabuguzi ubara umusoro wari urimo wa tva ukawukuba inshuro icumi iyo ari bwa mbere yakoze icyo cyaha iyo agikoze bwa kabiri umuhanisha inshuro makumyabiri ariko hari n'abandi batanga inyemezabuguzi ya ibm bakagabanya amafaranga umuguzi yishyuye akabatandukanye n'ari ku nyemezabuguzi iyo nawe abif- afashwe atyo ubara nyine kariya gace ka tva karimo ukagakuba inshuro cumi cyangwa se makumyabiri kubera ko rero mu by'ukuri wenda inyemezabuguzi ifatwa ari nke imwe ifite agaciro k'ibihumbi bitanu icumi iyo umuhanishije ibihumbi bibiri ubwo bakubye inshuro cumi ubona mu by'ukuri akenshi harangira ngo hari ababifashe nk'ibihano bi- bito bakasa n'ababimenyereye Iri itegeko rero rikaba eh, rigena tva rikaba ryemerera komiseri mukuru gutanga ibihano by'inyongera muri ibyo bihano rero by'inyongera harimo gufunga imiryango mu gihe cy'iminsi mirongo itatu uyu muyobozi avuga ko abafungiwe uyu munsi bari barahanwe inshuro zirenze ebyiri mbere asaba abacuruzi gukurikiza amategeko kugira ngo birinde ibihano niba ucuruje tanga inyemezabuguzi ya ibm ntihagire indi utanga eh, itari iya ibm ariko nanone amafaranga wumvikanye n'umukiriya ariyo wandika ku nyemezabuguzi kubera ko abo bakiriya n'ubundi nibo bagaruka bakatubwira bati aho naguze banyimye inyemezabuguzi cyangwa bayimpaye igabanyije kubera ko ni uburenganzira bwabo ariya mafaranga atangwa n'abaguzi atangwa n'abantu barangura ibintu bitandukanye Eh, umucuruzi icyakora ni uko avanamo iyo komponenti ako gace ka tv akakageza mu sanduku ya leta ntabwo ari ayabo igikorwa cyo gufungira abacuruzi badatanga fagitire za ibm kizakomeza mu gihugu hose abacuruzi ibihumbi bitatu nibo bamaze kwiyandikisha mu gukoresha imashini itanga inyemezabwishyu za ibm mashine asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali arakoze yasumta kuri iyo nkuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mark pompeo aherutse gushyira ahagaragara bimwe mu byo amerika yafatiye ko mu kuva mu masezerano na irani yerekeye ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda mu kiganiro yahaye umunyamakuru julie taboth hano ku ijwi rya amerika pompeo yavuze ko imyiyerekano imaze iminsi muri iran hamwe n'abanyamerika bafungiwe muri icyo gihugu ni bimwe mu mpamvu zabyo ni inkuru y'umumenyeshamakuru tabop tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu jean claude munyamagana umunyamabanga wa leta wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yabwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika setarede rakshesh ko iran ari igihugu cy'ingenzi cyane yabimubwiye agira ati It's a something that the president has perezida viewed as a serious ayibona threat nk'ikibazo gikomeye ku ituze n'umutekano by'ibihugu by'iburasirazuba bwo hagati ndetse no ku mutekano wa amerika ikindi kandi that asanga the Iranian amerika people find ikwiye themselves gufasha and he thinks abaturage it's a ba place irani America can help gutunganya igihugu cyabo
pompeo avuga ko gahunda nshyirebana n'umutekano yitaye ku byari byarirengagijwe mu masezerano na irani arebana n'iby'intwaro kirimbuzi abivuga muri aya magambo The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian amasezerano regime was y'ikubitiro spending a ton of ntiyageraga money ku on its muzi nuclear w'ikibazo program.
yagarukiraga gusa kuvuga ngo irani ishora akayabo k'amafaranga mu bikorwa byo kwigwizaho intwaro z'ubumara kandi ko ishaka kubigabanya ni umugambi mwiza cyane rwose ariko twumvikane ko akaga irani iteje gasumba kure cyane ibyo byose irarasa ibisasu mu bihugu by'abayisilamu baravutsa abaturage uburenganzira bwabo They're, they're, tr- they're tr- taking the human rights away from their people.
cyakora pompeo avuga ko ubutegetsi bwa trump bushyigikiye ubushake abarwanya irani bagaragaza bwo gukemura ikibazo kandi ko budashaka kuvanaho ubutegetsi bwa irani So long as they're working towards the same thing, ubwo we hari don't want them umurongo umwe advocating for wo a gushakira umuti ibibazo ntituzabasaba guhindura ubutegetsi dushaka ko baharanira inyungu z'abanyayirani ba bandi boroheje badasaba ikindi uretse kubaho mu mutuzo more than to live their lives.
pompeo avuga ko itsinda ayoboye ririmo gukora ibishoboka byose ngo abanyamerika bafungiye muri irani barekurwe kandi ko bikwiye ko abanyayirani bamenya ukuri kuri ruswa yamunze igihugu cyabo
mufite abategetsi barunda amafaranga mu mifuka yabo bakoresha mu bucuruzi bw'amanyanga mu bujura mu yandi magambo bizanezeza nitubona amahirwe yo kubibahamya no kubigaragaza kugira ngo abaturage ba irani banzure niba aba ari abantu kuko bifuza ko babayobora
kuwa kane w'icyumweru gishize pompeo yabwiye komite ya sena ko ubutegetsi bushyigikiye umugambi wo gushyira mu bikorwa ibihano irani yari yarafatiwe no kubyongera mu rwego rwo gukoma mu nkokora gahunda yayo y'imigambi mibisha mu ntangiriro kandi z'iki cyumweru umwe mu badiplomate bakomeye yabwiye iyo komite ko washington iteganya mu gihe cya vuba kuganira n'abayishyigikiye barebera hamwe icyakorerwa irani ikomeje kwigwizaho ibitwaro by'ubumara
banywanyi namwe bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu mu ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kubw'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwa leta zunze ubumwe za amerika igihugu cy'ubushinwa cyarashize ubuhinga bwa misile zirasa ubwato na misile zirasa mu kirere zivuye ku butaka hamwe n'ubuhinga bubuza gukora imirongo yo guhanahana amakuru mu mazinga atari make arimwe amatati mu karere k'ibahari yo mu bumanuko bw'ubushinwa amazinga yiyitirirwa n'ibihugu bya malaysia philippine vietnam hamwe n'ubushinwa umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwa amerika lieutenant colonel christopher logan yatangaje ko amerika ifise ibyemezo bikomeye vy'uko ubushinwa bubandanya gushira ubuhinga bwa gisirikare mu mazinga arimwe amatati mu karere k'ibahari kari mu bumanuko bw'ico gihugu harimwo misile zirasa ubwato na misile zirasa mu kirere zivuye ku butaka ivyo mu gihe ubushinwa bubandanya kuvuga ko ukubaka ayo mazinga bigenewe kubahiriza umutekano muri ako karere gufasha uruja n'uruza rw'ubwato muri ako karere gukomeza ibikorwa vyo gutabara gukingira abarovyi n'iyindi mirimo iterekeye ivya gisirikare liyetona koloneli christopher logan yatangaje ko ivyo bikorwa vy'ubushinwa mu karere k'ibahari riri mu bumanuko bw'ico gihugu vyongereza umwuka mubi muri ako karere kandi bihungabanya umutekano muri ako karere mu mugambi wo kwishura kuri iyo nyifato y'ubushinwa amerika yafashe ingingo yo kudatumira ubushinwa mu myimenyerezo ya gisirikare y'ibihugu biri mu karere ka pacifique ivyo vyakurikiye igabishwa amerika yagize ku bushinwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ko hazoba inkurikizi niyo ico gihugu cabandanya gushira ubuhinga bwa gisirikare mu karere k'ibahari kari mu manuko bw'ico gihugu iyo myimenyerezo ya gisirikare niyo myimenyerezo ikomeye cyane igirirwa mu mazi ihuza ibihugu bitari bike vyo mu makungu iyo myimenyerezo yakigwa uko imyaka ibiri irangiye n'ibiro bikuru by'igisirikare vya amerika mu karere ka pacifique ubushinwa bwaragize uruhara muri iyo myimenyerezo mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amerika yariyemeje ku vyerekeye uruja n'uruza atantambamye mu karere kari hagati y'ubuhindi na pacifique biri mu bwigenge bw'uruja n'uruza bw'ubwato muri ako karere ibikorwa vya gisirikare vy'ubushinwa mu mazinga ari mu gice c'ibahari kiri mu bumanuko bw'ico gihugu vyongereza umwuka mubi n'umutekano muke muri ako karere amerika yasabye ubushinwa gukuraho ubuhinga bwa gisirikare bwashizwe muri ayo mazinga bidatevye no guhagarika gushira ubwo buhinga muri ayo mazinga amerika ibona ko inyifato y'ubushinwa irenga ku vyo perezida w'ubushinwa Xi Jinping yemereye amerika hamwe n'amakungu ko ubushinwa butazogirira ibikorwa vya gisirikare muri ako karere
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwakoze kudutega amatwi ndabashimiye muri studio washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.